sagantaan kun magaalaa finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa adwiintistii addunyaarraa sagalee abdii afaan oromootiin kan isinidabarsudha.
nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa ta'u harka fuunni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyarraa jalatti sagantaa faarfannaa qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura.
kabajamtootaaf dhaggeeffata keenya harka fuunee akkam jirtu sagantaa faarfannaa keenya jalqabneerraa nu waliin tura. faarfannaa baacaatiin eegallaa faarsaasaa keessaa kan filatan dammaraa tolaa mana siiburraa warra manaasaa duusee alamaayyootiif tsaahee dammaraatiif saaraa dammaraatiif boonaa dammaraatiif abdii dammaraatiif fileera dabalaa qilxuu haaruurraa buusaa tarrafaatiif qoonjiit ittafaatiif masfin lammeessaatiif wandimuu baqqalaatiif fileera addunyaa xuurii naannoo beenjaarraa masqalee waaqgaariitiif geetaachoo waaqgaariitiif fayyeeraa xuuriitiif feesaa raggaasaatiif fileera dargaggoo waaqgaarii asafaa wallagga lixaa aanaa ganjiirraa murteessaa waaqgaariitiif biniyaam waaqgaariitiif waaqkennee maammootiif barataa daanyee asaffaatiif akkasumas amantootaaf fileera shaafee ittaanoo beekiirraa maarqos baayisaatiif dhugaasaa bookaatiif addisuu hundeessaatiif mirgaa arfaasaatiif akkasumas firoottansaa hundaaf fileera baacaanis kunooti.
Sanama daa'e ilaalii garaa koo Chabeessa bososee lafee namummaa koo Darratti nisinii isaana dorsiisu Boqonnaana dhoowwee isaana boosisu Kanaaf guyyaa dheebuu koo fedhaa garaa kooti Mbeekta yaa yesuus sirruu koo atumti naafnuuti Cabseessana nyaatee lafee koo kaayyoo baraneera. Ga'amii jakootiin argee darbuudhaaf hawweera cabseessana nyaatee lafee koo kaayyoo baraneera. Ga'amii jakootiin argee darbuudhaaf hawweera. Bakkee koolaananii waa baay'ee dubbaatu silaas keessa nama namni hin hubaatu kaayyoo fancallisee hunduma shabaadhee akka nama abdii qabnes fakkaadhee salkaaniif guyyaa dheebuu koo fedhaa garaa kooti mbeekta yaa Yesuus hirruu koo atumti naafnuuti cabseessana nyaatee lafee koo kaayyoo baraneera ga'amii jakootiin argee darbuudhaaf hawweera cabseessana nyaatee lafee koo kaayyoo baraneera ga'amii jakootiin argee darbuudhaaf hawweera. Akka nama waa hin baafnetti lalaame si eeguun ulfina akka ta'es beekee anaafis waa darbaam jedhee tan seekee salkaaniif guyyaa dheebuu koo fedhaa garaa kooti mbeekta yaa Yesuus hirruu koo atumti naafnuuti cabseessana nyaatee lafee koo kaayyoo baraneera. Ga'amii jakootiin argee darbuudhaaf hawweera cabseessana nyaatee lafee koo kaayyoo baraneera ga'amii jakootiin argee darbuudhaaf hawweera. Eenyutu jabaata haa ta'uyyuu malee obsootu furmaata beekaa jallisuunis gowwaana taasise kan waa'ee hin baafne galaana dhaasise kanas guddaa godhee homaatu lakkaa'u waa'ee muufan jiraam gaafa naaf bari'u kanas guddaa godhee homaatu lakkaa'u waa'ee muufan jiraam gaafa naaf bari'u. Salkaaniif guyyaa dheebuu koo fedhaa garaa kooti beekta yaa yesuus irruu koo atumti naaf buuti cabsee sana nyaatee lafee koo kaayyoo bara dheeraa ga'aa miija kootiin argee darbuudhaaf hawweera cabsee sana nyaatee lafee koo kaayyoo bara dheeraa ga'aa miija kootiin argee darbuudhaaf hawweera.
Faarfannaa adda addaa warra filatan keessaa immoo Yaasiin Margoo Aanaa Ganjiirraa, Addunyee Tufaatiif, Margoo Namarraatiif, Hadhasaa Addee Xaayituu Bayyanaatiif, Abbaasaa Obbo Mangashaa Fufaatiif fileera. Margaa Taayyee Boochii Darmajjiirraa, Abbaasaa Obbo Taayyee Waaqbayyaatiif, Lalisee Taayyeetiif, Abaatee Iddoosaatiif maatiisaa hundaaf fileera. Barsiisaa Baayisaa Abdiisaa Abuna Gindabaratirraa, Abbaasaa Obbo Abdiisaa Tufaatiif, Raggaasaa Abdiisaatiif, Galaa Raggaasaatiif gammachuu tufaatiif fileera. Yoseef Makonnin Jimmaa Horroorraa haadha warraasaa Tigistee Zakkaariyaasiif Biqilaa Yoseefiitiif Marartuu Yoseefiitiif akkasumas firoottansaa hundaaf fileera. Gammachuu Dhufeeraa Horroo Limmuurraa Abbaasaa Obbo Dhufeeraa Lammaatiif haadhasaa Adda Yaadanii Abeetuutiif haadha manaasaa Malkituu Birhaanuutiif akkasumas qopheessitoota sagantaa kanaaf jedheera nus waanta nufilteef galatoomaa jenna. Tashoomee hedduu aanaa haleerraa Indaalee Abdiisaatiif Assaabuu Abbabaatiif qopheessitootaaf maatiisaa hundaaf fileera nus waanta nufilteef galatoomisiin jenna maqaa hunda keessaniin faarfannaa kana istiidiyoodhaa sinaffeerra.
Amtuun dabartee amma lafti nagaa.
Lawaalee gallee galateeffannaa.
Akwaatiin qarqaar uumamii ragaa.
Lawaalee gallee galateeffannaa.
Raasaan guuree biyyaan nu daree.
Lawaalee gallee galateeffannaa.
Tokkummaa labsee walti nu raree.
Lawaalee gallee galateeffannaa.
Lawalii galee galateeffannaa. Lawalii galee galateeffannaa. Lawalii galee galateeffannaa. Lawalii galee galateeffannaa. Aduulee waaqaan abboomamtu ofiin baateen dhiitu lulleen hin seene waan isiin akka nu bariitu dukkan ooftee namne Nagee
laayyoo nu bareete nagee
hormaata bultumii kunoo moona guute nagee
waaqiruu beekanna nagee
lulleen nagaa qabna nagee.
amtuun dabartee amma lafti nagaa.
Lawaalee gallee galateeffannaa.
Akwaatiin qarqaar uumamii ragaa.
Lawaalee gallee galateeffannaa.
Raasaan guuree biyyaan nu daree.
Lawaalee gallee galateeffannaa.
Tokkummaa labsee walti nu raree.
Lawaalee gallee galateeffannaa.
Lawalii galee galateeffannaa. Lawalii galee galateeffannaa. Lawalii galee galateeffannaa. Lawalii galee galateeffannaa. Lujummaa nafee yaa jaalatamne dhaloota waaqaaf buluu jedhamne.
Lawaalee gallee galateeffannaa.
warraa jedhamee waaqii qabatee ulfinna isaatiif kunoo kaafatee Lawaalee gallee galateeffannaa.
hamtuun dabartee amma lafti nagaa Lawaalee gallee galateeffannaa.
akka waaqeen qarqaar uumamii ragaa Lawaalee gallee galateeffannaa.
raasaan guuree biyyaan nu galee Lawaalee gallee galateeffannaa.
tokkummaa labsee walitti nu raree Lawaalee gallee galateeffannaa.
lawalii galee galateeffannaa lawalii galee galateeffannaa lawalii galee galateeffannaa. Dhiigi gooftaa yeessoo cubbuteennaa dhiqee atootinni arguu waaqeera dhaasanuu dhibee amtuun dhalartee amlaftii nagaa akwaaqeen nu qarqaaru mamii ragaa taasaan guuree biyyaan nu daree tokkummaa labsee walti nu daree
faarfannaa dastaa keessaa kan filatan addisuu alamuu godina shawaa lixaarraa abbaasaa obbo alamuu giddumaatiif haadhasaa addee daggituu ejjataatiif barsiisaa abarraa caalaatiif fileera hojjetaa abaataa godina wallagga lixaarraa haadhasaa addee muluu kumarraatiif obbo dassaaleeny abaataatiif amantoota maraaf fileera gammachuu ashannaa fi jimmaa horooraa abbaasaa obbo ashannaa fi tanaatiif tigistee ashannaafiif ermiyaas ashannaafiif akkasumas firoottansaa maraaf fileera margaa faqaaduu manasii borraa abbaasaa obbo faqaaduutiif haadhasaa addee raggee tarreessaatiif beekumaa faqaaduutiif addaamuu faqaaduutiif dassaaleny faqaaduutiif fileera mitukkuu foolee saayyoon ooleerraa dabalaa fooleetiif maaramee fooleetiif akkasumas qopheessotaaf jedheeraa galatoomsin jenna cannaqaa baarii yoobdoorraa abbaasaa obbo. baarii adoolaatiif haadhasaa addee kibbee wadaajootiif obbolota isaa hundaaf firoottansaa maraaf fileera dastaanis kunooti.
Inni kogowaadha amaatti fakkaatee gaarummaan naa ta'e na dhiibee na dhiibee harka waaqayyoorraa naga'ee deebi'ee amanuun dandeenye yommuun ittiin jedhee narra kakuu jira haajoorumaa miti qalqalloo maratee kadhaa dhufuuf jira anoo akeekabaa jalqabaaf dhuma koo hirkoo baraa baraa naaf ta'ee gooftaan koo. Otuu gurmuun diinaa nalaaluu na marsee gooftaan gidduu isaaniitu addinaaf qopheesse. Otuu gurmuun diinaa nalaaluu na marsee gooftaan gidduu isaaniitu addinaaf qopheesse. Siinimmoo diina koo mardoose qaqqabee koo gammachuu wanjoo koo cabee namoota seera na waaqessu hiitattee na qabuun dandeessu. Onna buseera na waaqessu hiitattee na qabuun dandeessu. Kanarras kanaan ola deema. shonga eesichaan kabajamaa deemsi koo kanaan ga'ee miti waanni koo kan kanaan oliiti deemsi koo kanaan ga'ee miti waanni koo kan kanaan oliiti. Garaa birraan gadee baay'ee naa dabarsee as fidee nan gato diinonni koo warri ijji isaanii jaamaatu na gufuu baatu. Jabaada waaqni koo fuuldura koo deemee cufaan dhumaa banaa Budeelcha guuranii tola mormaa cabuu kuloonni seexanaa. Diinni koo gowwaadha hamaatti fakkaatee gaarummaam naa ta'e na dhiibee na dhiibee harka waaqayyoorraa naga'ee deebi'ee amanuun dandeenye yommuun ittiin jedhee narra kakuu jira haajoorumaa miti qalqalloo maratee kadhaa dhufuuf jira. Ammoo akeekabaa jalqabaaf dhuma koo hirkoo baraa baraa naaf ta'ee gooftaan koo otuu gurmuun diinaa nalaaluu na marsee gooftaan gidduu isaaniitu baddiinaaf qopheesse otuu gurmuun diinaa nalaaluu na marsee gooftaan gidduu isaaniitu baddiinaaf qopheesse siinimmoo diina koo mardoose qaqqabee koo gammachuu wanjoo koo cabee namoota seeraan na waaqessu hiitattee na qabuun dandeessu. Onna buseera na waaqessu hiitattee na qabuun dandeessu kanarras kanaan ola deema shonga eesichaan kabajamaa deemsi koo kanaan ga'ee miti waanni koo kan kanaan oliiti deemsi koo kanaan ga'ee miti waanni koo kan kanaan oliiti. Abduu ijoollummaa gootna keessatti mul'atee narratti naafanii. Akkaanii adeemee karaan fageeffannee qoraatti hafanii jiraanaa waan obbollinaa kota'e yaaliin godhameera seenaan jijjiiramee akkanaaf goggoofan ajajni ba'eera inni koo gowwaadha hamaatti fakkaatee gaarummaam naa ta'e na dhiibee na dhiibee harka waaqayyoorraa na ga'ee deebi'ee amanuun dandeenye yommuun ittiin jedhee narra kakuu jira haajoorumaa miti qalqalloo maratee kadhaa dhufuuf jira. Abu akeekaa jalqabaaf dhuma koo Hirkoo baraa baraa naaf ta'e gooftaan koo Utuu gurmuun diinaan alaaluu na marsee Gooftaan gidduu isaaniit maaddiinaaf qopheesse Utuu gurmuun diinaan alaaluu na marsee Gooftaan gidduu isaaniit maaddiinaaf qopheesse Siin immoo diina koo maddoo si qaqqabe Koo gammachuu wanjoo koccabee Namoota seeraan na waaqessu hiitattee na qabuun dandeessu. Olmabu seeraan na waaqessu hiitattee na qabuun dandeessu. Kanarras ganaan ola deema shonga eesicha kabajama. Deemsi koo kanaan ga'ee miti waanni koo kan kanaan oliiti. Deemsi koo kanaan ga'ee miti waanni koo kan kanaan oliiti. Dhugaasa namjoodhee tokko lama jedhee yommuun itti odeessu. Si'eebbaa mul'ataa nama gaddeebi'aa jechuun natti qoosu. Mul'anni kun bannee hojiitti kameeraa barrillee fagaatu. Warrumti kaleessa qaawwa koo lakkaa'an harka koorraa nyaatu. Inni koo gowwaadha. Hamaatti fakkaatee gaarummaam naa ta'e. Na dhiibee na dhiibee. Harka waaqayyoorraa na ga'ee deebi'ee. Amanuun dandeenye. yommuun ittiin jedhee narra kakuu jira haajoorumaa miti qalqalloo maratee kadhaa dhufuuf jira anuu akeekaa jalqabaaf dhuma koo hirkoo baraa baraa naaf ta'e gooftaan koo utuu gurmuun diinaan alaaluu na marsee gooftaan gidduu isaaniit maaddiinaaf qopheesse utuu gurmuun diinaan alaaluu na marsee gooftaan gidduu isaaniit maaddiinaaf qopheesse siin immoo. diina koo maddoo si qaqqabee koo gammachuu wanjoo koccabee namoota seeraan na waaqessu hiitattee na qabuun dandeessu ol nabu seeraan na waaqessu hiitattee na qabuun dandeessu kanarras ganaan ola deema shonga eesichaan kabajama deemsi koo kanaan ga'ee miti waanni koo kan kanaan oliiti deemsi koo kanaan ga'ee miti waanni koo kan kanaan oliiti. Funyoosan maranii karaa koorra tolan riqicha naaf ta'e. Harki isaanii duubaan jabaatee na dhiibus ulfinaan na ga'e. Gadiima jedhanii waliin mari'atanii olola kaasanii. Barcuma dhaabanii gaara gaalataa irra tachoo na baasanii. Jilli koo gowwaadha. Hamaatti fakkaatee gaarummaam naa ta'e. Na dhiibee na dhiibee. Harka waaqayyoorraa na ga'ee deebi'ee. Amanuun dandeenye. yommuun ittiin jedheen irra kakuu jira haajoorumaa miti qalqalloo maratee kadhaa dhufuuf jira aboo akeekaa jalqabaaf dhuma koo hirkoo baraa baraa naaf ta'e gooftaan koo utuu gurmuun diinaan alaaluu na marsee gooftaan gidduu isaaniit maaddiinaaf qopheesse utuu gurmuun diinaan alaaluu na marsee gooftaan gidduu isaaniit maaddiinaaf qopheesse siin immoo. diina koo maddoo si qaqqabee koo gammachuu wanjoo koccabee namoota seeraan na waaqessu hiitattee na qabuun dandeessu ol nabu seeraan na waaqessu hiitattee na qabuun dandeessu kanarras ganaan ola deema shonga eesichaan kabajama deemsi koo kanaan ga'ee miti waanni koo kan kanaan oliiti deemsi koo kanaan ga'ee miti waanni koo kan kanaan oliiti.
faarfannaa addisuu keessaa kan filatan gammachuu baajooraa saayyoo nooleerraa abbaasaa obbo baajooraa dafaatiif yaadataa baajooraatiif firoottansaaf akkasumas qopheessitootaaf jedheera galatoomis hin jenna lammeessaa caanniyaala'u daallee saaddiirraa yoonaas caannaaleewotiif urgee caannaaleewotiif hadhasaa addee abbabuu gaabbisaatiif ayyaanaa gaabbisaatiif fileera gammachuu ittafaa ganjiirraa qopheessitootaaf boontuu eebbisaatiif akkasumas amantootaaf fileera nus wanta nu filteef galatoomis hin jenna. መልካሙ መኮንን ኖሌ ካባራ baachuu taaddasaatiif dingataa taaddasaatiif mirreessaa ambisaatiif qopheessitootaaf jedheeraa galatoomis jenna tolosaa guddataa ilibbaaboorraa birhaanii ayyaanaatiif obbo darajjee qana'aatiif ayyaanaa abdiisaatiif abarruu addunyaatiif fileera gammachuu dheeressaa gullisoorraa abbaasaa obbo dheeressaa dafaatiif haadhasaa addee malkituu sanbataatiif yaadataa dheeressaatiif ambisaa dheeressaatiif fileera darajjee makoonnin qorkeerraa. maammoo makoonnitiif nugusee makoonnitiif tarrafee dheeressaatiif abdiisaa qanaateetiif akkasumas firoottansaatiif fileera tasfaa bultuun kamiseerraa aagaa mordaatiif warquu mordaatiif maatiisaa maraaf fileera waaggaarii baayisaa qilxukaarraarraa eebbisaa asfaawutiif haadha warraasaaf akkasumas firoottansaa hundaaf fileera nus faarfannaa kan sinaffeeruudhaan sagantaa keenya xumurra wanta nu waliin turtaniif waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu amma torbeetti nagaatti.
Sinaa ooka keenyaa warra boonee maakaa keewwee deemnaa adda keenyaa looba loonee goofta si waaqe sinaa ooka keenyaa warra boonee maakaa keewwee deemnaa utuuloo lamuunoo lukuttiifte utuuboo nyuuboo junuu maafte goofta yesuus hodhoo galaata gaati keedoo.
sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraa jenna yeroo xumurru nuuf barreessuu kan barbaaddan lakkoofsa saanduqa boostaa 45 finfinnee har'aaf nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdiiti.
Otoo dinnee nu ari'aatu nu argate bakkee kanaa yooma jennee si gammachiisa ayyaanni kee isa dadhaabee boqochiisa. Adda keenyaa looba dhumee gooftaa si waaqessina. Ooka keenyaa warra boonee maakaa keewwee deemna. Adda keenyaa looba dhumee gooftaa si waaqessina. Ooka keenyaa warra boonee maakaa keewwee deemna. Utuu lolamnoo nu guddiifte utuu boonyoo boojoo nu baafte. Suusuutu galaata gaati keetuu nurra bayaata. Sila namni beenu yaadatu teelataana. Kun fo'anne kooda maali kaawna? Har'a garuu si hin daganneef yelloo keenya. Oolol jedhii nuuf bariyeera barri keenya. Adda keenya looba loonee gooftaa si waaqessina. Ooka keenya warra boonee maakaa keewwee deemna. Adda keenya looba loonee gooftaa si waaqessina. Ooka keenya warra boonee maakaa keewwee deemna. Utuu lolamnoo nu guddiifte utuu boonyoo boojoo nu baafte gooftaa yesuus hodhuu galaata gaati keetuu nurra bayaata. Keessatti hongee darree baafnee baara dheeraa kanaaf bayyaan naachuu dadhabnee tarree namaa seetu nu dhaabee nu guddisee kennaa gaarii faarfannaan gaara keenya kubsee adda keenyaa looba dhoomee gooftaa si waaqessina ooka keenyaa warra boonee maakaa keewwee deemnaa. Adda keenyaa looba loonee gooftaa si waaqessina. Ooka keenyaa warra boonee maakaa keewwee deemnaa. Kaaniiruun nannee boondu adda keenyaan kunnee siibsaa ganna nuufiinu miila keenyaa kattaa jabaarraa dhaabachiifte daanuu biyyi lafaa nu dhiibuu nu bal'ifte adda keenyaa lafa dummee gooftaa sii waaqessinaa. Oga keenya warra buunee maataa keewwee deemnaa. Ati keenya lafa dummee gooftaa si waaqessinaa. Oga keenya warra buunee maataa keewwee deemnaa. Utuu lolamnoo nu gurguddee, utuu bonyoon boojuu nu maaftee, gooftaa yesuus hodhu galaataa, taatee keetoo nurra baay'ataa. Bara dheeraa fi boongeenyaa kan nu rakkise. Karaa irratti sinni bubbee nurratti kaase. Yaa Waaqayyoo akeeka kee homtuu jijjiiru. Nu ceesiftee laaga namni ittiin nu abaaru. Adda keenyaa lafa dhumee gooftaa si waaqessinaa. Oga keenya warra buune maataa keewwee deemnaa. Adda keenya lafa dummee gooftaa si waaqessinaa. Oga keenya warra.